Bichu Chuan. hello my country people. how una dey i greet una according to una time Oh, my people, my people. this is maureen gist tv i don land i don show again my people. yes um, this na um, oni of ife three sister and oni of ife and uh, iya alaje na their matter na e i carry to come tanda but the first clip wey be say una just watch na video clip of where oni of ife um, visit uh, this uh, Mother Esther Ajayi Church for Thanksgiving when he go do. I don talk am say I no want to dey play people uh, clip so I no want play too much of that clip inside this my my this thing but I go tell una everything when e dey sub. Yeah so so as um, Ooni of go that church Iyalaje follow am go Iyalaje na im be Ooni of Ife handbag now na this thing na im dey cause quarrel for the kingdom of uh, ife Now this whole thing na they dey cause quarrel una see as mother esther embrace iyalaje and una see the way be say um, iyalaje kneel down give oni of ife na people come they ask say whether my people una know say na unto torchlighting matter there and na wetin based on wetin people dey talk na we dey come dey light for this for this this thing now dem dey ask say na iyalaje na na be oni of ife wife abi na be ila eh, oni of ife handbag wey be say as oni of ife dey go um, um, occasion the person wey be say e go follow iyalaje na eh, go follow oni of ife na iyalaje whether na pipo now dey say e be like say na this iyalaje na him dey rule di ife kingdom e be like say di oni of ife na just figure head na wetin some pipo dey insinuate say becos dem no understand why dis woman go just dey do like say na him dey marry di oni of ife. and na dis tin na im dey cause quarrel between na im dey cause quarrel between eh, oni of ife sisters and and dem. Eh, uh, this Iyalaje when we say they come give am ultimatum say make she pack her kaya make she leave their brother alone the way be say dey carry herself say na title dey give am person wey dem give title make e go im husband house go dey do im title no be for the palace now when dem don tell Iyalaje say make e leave their brother alone for dem say maybe this one na be the plan wey all of dem plan together wetin dem plan be say after Naomi don give way himself go give way then dem go dey dey dey pilot the affair the way things suppose to be say but now iyalaje na betrayer and na traitor e don betray dem e don betray dem say no way say na na na come e come and na go e go go but iyalaje and sona see am so e stubborn kokoroko e stubborn e say hmm e say dem think say whether dem think say na in all those women wey be say anyone wey be say oni marry come dem go pursue say na all of dem dem go dig out dis whole thing no way o so yalaje wey be say dem say oni eh, onofife sisters don pursue comot for palace we surprise say yalaje come and say no way say she's going nowhere He say she's going nowhere or she go tanda for dis palace say nothing dey happen before you know as ooni of ife dey go for thanksgiving Yala J carry handbag. Bro, bro, bro, bro. Follow Ooni of Ife. Follow Ooni of Ife. Come David dey kneel down. All those things wey be say dey do, wey be say e go dey make oni of Ife dey happy. E go come, e go kneel down for im present. E go wear the same white and white with am. E go even wear crown like say na him be the ah. People say ah oh too much o. Oh. A lot of people don dey don dey gbege o, don dey quarrel say ah this woman her own too much. Wetin sef? Wetin? people come dey say after all they no come understand this one after all other kings dey for yoruba land we know say the only of ife na im be the highest but other king wey be say people like dem alaafin of oyo all those ones sef na still yoruba king before im die if im dey move e no dey move with one particular woman wey be say e go dey by im side dey help and dey pilot their firm people just just feel say dis iyalaje na real betrayal na e be as naomi don't give them chance na now she don't get all the time yan ooni of ife don't get all the time We be say go fit do whatever I want to do for the palace we even here say even go naomi kitchen go change all naomi cooking utensils even the cabinet for the for the palace It go change so this thing no go down well with the only of sister, sisters so not be small war Maybe small gbege and na im go on but alleged he say he ready for them. say nobody go fit stop am nobody im don tanda im don tanda na people dey ask us. na people dey say iyalaje is it that you no marry wetin be the role wey be say im dey play people want to know her role abeg if una be yoruba all the yoruba people wey be say una dey come dey some of una dey come dey leave bad comment for my comment say eh make i mind my business say this this that that abeg i want to ask una wetin be the role wey be say this iyalaje dey pray dey play wetin be the role wey she dey play for that palace is it that without the yale larger role the kingdom of ife the king no go fit function well we want to ask now people dey say all oh, this one wey be say e dey come dey kneel down dey do say na olori na uh, queen naomi position na eh, she tactically collect from olori naomi olori naomi shine na eh, she dey shine but one thing wey be say i know be say we now we no even ask them wetin they carry you know send them It's just that it's very very annoying and very very painful say uh, how i don't know how they do do do do so tey the Ooni of Ife come relegate im wife to uh, ordinary queen then Iyalaje come be the the ultimate so we don't understand what they go on na because of this thing i make a lot of people dey say something really dey between the owning of Ife with this Iyalaje but me i no know allegedly na wetin dem talk say two two of them, dey run things since e be say na two of them, dey run the palace and dem dey do things if dem wan do anything for palace dem wan do festival Iyalaje na go do people now dey complain say Iyalaje purposely tactically carry that uh, one wey be say e born for the Ooni of Ife when he born that pikin wey be say Ooni of Ife come showcase to um, Ede to Naomi birthday na they say na Iyalaje na him organize that lady take confuse the Ooni of Ife as he use that one take confuse Ooni of Ife just Ooni of Ife was carried away with that lady before you know Naomi now come dey vex una na know say Naomi na small girl and e need im husband all those kind of things before you know the Ooni of Ife no come dey give am face again before you know e come reach this level now when um, uh, Naomi leave palace Naomi left the palace she she left the palace out of annoyance even when they try their best say okay make Naomi come back when the Ooni of Ife don ready say yes im go go carry im wife come back na so dem come o oh. put confusion put confusion go conjure conjure before you know naomi vex again naomi say she no go come so from the way this thing be a lot of people say ah since e be say onu oh, of ife never fit dey in charge of the wetin dey happen for the palace e never fit pilot the affair of the palace very well say make olori naomi no bother herself Why some people dey say the onu of don move on make i tell una onu no any move on e no move on o oh. even naomi never move on two of them i no know it just be like say you get one big iroko tree wey they take the demarcate two of them. eh oni no you cross this side naomi no you cross this side two of them dey just they look themselves They look themselves so but a lot of people they pray seriously say reconciliation go soon take place Um, god go bring them together and all those forces where they say they stand kokoroko say they want to start to dey fight naomi say god go put them to shame say make iyalaji continue in fact the confusion when e day between iyalaje and oni of ife three sisters make the first they battle that one because the oni of ife three sisters say if not spiritual they go go because of this whole thing say because maybe be wetin dem plan be dis no be dis one wey dem dey see no be the no be say dem dey run the affair of the palace before before na if uh, queen uh, the king marry if the wife go king go dey like that then if dem dey do party na dem dey dey front na dem dey you go see the three sisters dem go dress gege dem go tie the same wrapper everything but now iyalaje come chance dem iyalaje just chance dem o dem no dey see anywhere again dem no dey see anything if uh, uh, me of ife wan go occasion iyalaje go dress gege with am wear this im crown you know they take am play o i no know wetin be the meaning of that crown wey be say im dey wear so e go must wear am so my people oh, una know say um, adeola adeola when adeola do birthday Yalaje no show herself oh, she no show herself because naomi dey close to Yalaje. uh, sorry naomi dey close to princess so because of that one not Iyalaje, princess. So because of that one, um, Iyalaje no green um, wish. Iyalaje no green wish princess Adiola, happy birthday. But when he reach, people say the reason why be say he he he, he flood that pic uh, that pikin picture full her uh, this thing page, her Facebook page where they wish they became birthday. Now because of say now she run the things between the Ooni of Ife and that woman wey be say Ooni of Ife eh, when he born for Ooni of Ife now people dey say this Iyalaje no be better person So if na better woman e no go e no go dey happy as Ooni of Ife no dey with wife people say e no go dey happy e suppose to do something suppose to make sure say ah the Ooni of Ife settle with him wife no matter wetin be the problem because as the Iyalaje dey so He get husband but im husband dey say na alhaji na im dey in charge say im husband just be like figure head say anything wey be say e wan do na im anything wey be say she wan do na im she dey do say the husband no get say no get mouth say na she be the tornado of her marriage okay e come reach eh, eh, naomi own e come come scatter am according to wetin people talk, dem say if to say alhaji na beta woman if e be say im get the king for heart him know say this king ah him want the best from the king wetin him for do be say as the king and naomi get wahala because when dem dey for that palace when dem dey do all this occasion iyalaje dey always dey dey there two four seven i believe say iyalaje go get idea say olori naomi dey vex with im husband e go get that idea im suppose to settle dem say but means that na she be the master na she be the architect wey construct all these things wey e be say e dey sub for the Ooni of life na make am dey very very happy as uh, Lori Naomi don leave the palace as Olori Naomi don leave the palace now una can see say she dey very very happy. she dey very very happy e no even dey think say ah this king wey una dey see so this king na king wey e be say if he reach house he suppose to see im son Tadenikawo see in im wife uh, uh, Queen Naomi na so e suppose to be but, then, but this Alhaji for where e occupy everywhere e go occupy her own house o e go leave her own house e go come resume work for palace na all this thing na dey vex the the Ooni of Ife sisters dem now now if una look this whole thing from this whole thing wey wey dey happen my people wetin una think about this whole thing una fit because they say in any atom of uh, atom of gossip or element of words there must be an atom of truth from wetin dey go on all dis thing wey be say dey happen una believe say iyalaje get hand for dis thing wey be say dey happen na ah, na question i ask if you feel say she get hand for the thing wey be say happen between Olori Naomi and the king make you leave your comment for comment section because Iyalaje dey very close to Ooni of Ife so how come sotee oronirami vex leave palace why e no fit people say why e be say e no fit make peace between these two people say e no just like Ooni of Ife e just too dey unfortunate say na only God na know wetin dey happen to the Ooni of now if Ooni of Ife wan go occasion na yalaje na go carry follow body i no understand my people na so dem dey do for kingship dem go must get one person so na the thing wey dey there my people o oh, and here i wan stop in case you never subscribe make you subscribe o i go bring una more gist see as e kneel down give onion